hello my correct people. hi good morning good afternoon depends on the time when you take dey wash me wherever you day. happy fathers day to the good fathers Not be your fathers so good fathers when they take care of their children and when they take care of their wife happy fathers day god bless you now. The good fathers too so my correct people, i don come again with another ogbonge gist shebi una know reverend father ejike mbaka when im matter dey trend now for social media everywhere for the talk, for the sake of say the talk when he talk against uh, peter obi when he wan become reverend eh, when he wan become di president wen he say he he dey uh, one vote or he wan become the reverend father um, <tsk> oh my god president of nigeria He dey run for president presidency you understand me so na im father ejike come come out on this uh, last i think on friday or when he come talk say this man say e dey very selfish o oh. e dey stingy if una no know this, uh, father reverend father ejike make i explain am to una small for those one when you e not too know and before I beg make you subscribe to my channel and eh, hit on the notification bell so that anytime when i they bring new video they come you go dey dey notified so my return is almighty god na I go reward you na god go bless you na so Reverend, father ejike na popular nigeria prince when be say for e dey for you understand and all those catholic church when get charismatics and all those charismatics when they very very powerful so na him now him dey in charge of this one hmm you understand rev Father, ejike nigeria eh, charismatics catholic church Now him dey in charge of am uh, for the ministry when e come under when e dey under the fire right now for catholic Uh, district of enugu when he don't ask for the all catholic to avoid activity or for reverend father ejike my people. no be this one now he don't pass be careful This one not be smart in a game. i know the reverend father ejike they talk well well They always they interfere for all dis government thing. even buhari oh he don't tell buhari e no dey fear e dey always he nail di eh, nail at the. Are they waiting e need e dey always dey e no dey fear o oh, dey always dey eh, talk am without e no look back since of eh, that day when wen uh reverend father come out say peter obi no go fit become president He say because sake of say peter obi too selfish He say e too stingy you understand me He say e stingy well well oh. o He say person wey dey he say e no fit am at all e say eh, stingy man no go fit be president of nigeria He say becos hmm how cgman dem come off for buhari again come enter another selfish person and e say one rule nigeria my people. eh selfish person they rule I want to take care of a I like buhari now when e selfish He's teaching. e no see wetin e do for nigeria He's say one to dey to do hospital to do this one all e dey do na to dey go dey borrow money take dey do things you understand me so na im make am tok say no say this one mm obi say peter obi dey waste his time say dem no go vote for am say im prefer atiku for atiku to be e no even mention our eh, papa o -huh. e say for atiku to be eh, for peter obi to be president say no e no go fit e no go be at all say make dem no waste am at all say still too stingy You no stingy person no fit nigeria at all my pipo so na di video eh wey be like say na e be like say na old one no be now im even make di video at all falagbaka wen e don take to di crowd eh eh tell di old pipo for aderosho ground for enugu dat video don tey no be now im make dis video na before but on on eh, on friday last week early on yeah make i call on last week na he come apologise you understand he come say he apologize. say to the uh, to peter obi say make he forgive am say na slip of tongue my people. He come be like say reverend father agbaka now for the letter of the apology say e not be for im mind uh, discredit make e no vex say e discredit am eh? im presidency ambition say make e no vex say make he beat am take am enter house e be like say na im oga for the church di enugu district na im tell am say make e, na im force am say make he go when he come from west uh, south east of nigeria na im force am say make he go do that apology because they can't even write say make people say see this. They can't give am one certificate when they don't take eh, dismiss am no when they don't take suspend am say make they close adoration ground say don't e don take wen e do many things. say dem no dem no now dem don come take action say may they can't close the place my people now sign na say may they close her place like me i not sign now because e not good why e go come go close the place e not good now to close that place you understand me Where people go they go e be like all these people now all these church people now they don't talk to what do i call am They don't they do na politics na dem come dey do we know reverend father Nobody say i support and say he he just talk in mind o oh. everybody get you know say for nigeria who they talk true na im be bad person o my people. anybody when you talk true for nigeria you go come be bad person especially when be say uh, the igbo place from east they really want change of president because east people now dem wan make their own person rule nigeria especially when that one they happen now so na dis father be now um when come be say na make the one chop uh, reverend father raw say why e go talk say peter obi dey very selfish shebi una know say bianca o no comment say not selfish say because he give him three thousand dollar when he wan say dem want to take and buy suit he can't give him. say he not selfish He self e still Gina because he e the money he he give he did He give He not give peter He not give you the money and um, he not give um, how will i say it He dash you for your orphanage home no be say he carry and go give people when they hungry for street so that one not go make you make you talk say he not selfish you understand me so now the bishop of enugu district can say uh, wetin dey happen for di catholic church adoration ministry don capable of eh, say e dey dis e don eh, di e dey eh, dey i don't know as i go take say di thing don too much you understand me say e dey spoil di name of catholic church Uh, for di way wey catholic pipo take dey uh, do faith and the way they tell they teach them. say this our our reverend father agbaka say e don't change the system say they don't tire for him. you understand me uh -huh. uh, say they don't tire They can't advise am say um, make e correct eh, reverend father eh, ejike mbaka make e give di 30 plus and guidelines of how to operate so dem wan tell am well how e go take dey operate my pipo and ugbaka don break di rule again and again bishop oniga na im tok am na im tok am o so the bishop come decide say some of the teachings and the talk talk of the prince of eh, Father reverend father gbaka say e no dey in line with the belief of the catholic church you understand The letter wey e also say when e ask the christians make to make make dem eh, to keep praying for the reverend father and eh, enugu district you understand e say make dem pray for the reverend father of the enugu and the adoration eh, enugu suspended activity for that suspension me i not there for inside that one why they go suspend this thing dem dey suspend church just because e say for father eh, eh, this man This all di church now everywhere na politics how can you suspend church now because e say the man na still man wey they consign church now consign? uh, uh, president people when wan do election Yeah, everybody gets right to talk he or her own opinion Now, man of god as he see no be say eh, reverend father now this thing me i not support anybody because this reverend father don't give me strike i know say not be him Now those pipo vasabi when they when they do this thing now he give me strike not be him by himself so me i not there for that kind support you understand me i no support them now. why they go close the church why they go suspend that? They suspend church eh why they not suspend buhari then why they not suspend all those people when not they feel rule all those people when they cause confusion all those people when they for government something when they cause confusion why they not suspend that? suspend them. why be anybody when be say ah this this our nigeria e go tey o our nigeria go tey so me like peter obi i no know am and the way e face look but mm, you go know say e no go win wetin wan make am win na because me and him dey very see as e be na e face sef you go know say e dey selfish na you understand me everybody know say eh, father agbaka say na very very uh, uh, controversial uh, reverend father na im be so i no sign am o eh i no sign am He say dear adorable no program dey go dey uh, dem no go start any program tomorrow for adoration ministry on sunday mass oh, e no dey and nine